iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio cumi n'umunani washington dc muri kumwe na oriyani itangishaka tubahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha Uh, mu burundi tubibutse ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero mirongo ibiri na kabiri cumi n'icenda mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mwese twebwe n'ukuri impunzi zanduta n'ukuri turageramiwe kandi turageramiwe rwose rwose rwose ahubwo mudutabarize amakungu mudufashe
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania avuga ku bitero bimaze iminsi byumvikana byibonekeza muri ako karere ni inkuru tubafitiye mu kanya ikaze mwese mbere ko tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda mu burundi n'ahandi reka tubanze tuje hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana inama y'igihugu ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu ca algeria yashikirije ejo ku munsi w'imana ko bidashoboka ko hatunganywa amatora y'uwuzosubirira abdelaziz buteflika yari ategekanijwe mu kwezi kuza kw'indwi itariki ya kane ibyo byashyikirijwe inyuma y'aho amazina y'abakandida babiri bari bamaze kwiyandikisha yasubijwe inyuma iyo ngingo ifashwe inyuma y'indwi zari ziheze hari imyiyerekano yasaba abategetsi kwigiza ayo matora perezida w'imfatakibanza abdelkader bensala niwe agiye kuzotuma ko umurwi utunganya amatora kandi aheraheze n'iby'ayo matora gushika umukuru w'igihugu mushasha arahiye ibyo byashyikirijwe n'inama yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri icyo gihugu ayo matora yariyamirijwe bikomeye n'abanyagihugu muri algeria aho basaba akagwi k'abategetsi bahoze ari somambike na butefurika gukinjura muri politike imbere y'uko hatunganywa ayandi matora perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku munsi w'imana yarafashe indege mu rugendo rw'iminsi ine ku mugabane wa buraya bitekanijwe ko trump ashika i londres ku mugwa mukuru w'ubwongereza kuri uyu wa mbere mu rugendo rwiwe ari kumwe n'umutambukanyi wiwe melania trump hamwe n'umwana wabo atekanya kuzobonana n'umwamikazi w'ubwongereza elizabeth, elizabeth wa kabiri kandi azoshika no muri irilande abazosaba viza zo kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika bagiye kuzosabwa gusigura ingene bakoresheje imbuga zo guhanahanako amakuru za social media hamwe n'ayandi makuru y'ivyo bakoze muri kahise ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa amerika bushikiriza ko bazoza barasabwa gushikiriza kahise k'ingene bakoresheje izo mbuga mu myaka itanu iheze basabwe gutanga nimero za telefone zabo amadrese email yabo ingendo bagize mu makungu hamwe n'ibihugu birukanywemo bazobazwa kandi nimba ubwabo cyangwa uwo mu muryango wabo yarifatanije n'iterabwoba ayo mategeko mashasha byitezwe ko azokora ku bantu bababa imiliyoni cumi na zitanu ku isi barimwo impunzi zizanwa muri leta z'ubumwe za amerika abifuza kuhabandaniriza amashure abifuza kuhakora imigambi y'iterambere abifuza kuza gukora canke gutembera abatazokorwa ko n'iyo ngingo n'abadiplomate hamwe n'abategetsi sentare y'i bagdade muri iraq ejo ku munsi w'imana yaraciriye urubanza rwo gufa abafaransa babiri ibagiriza kuba barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu iyo ngingo nshasha ya sentare ishikanye ku gitigiri c'icenda abafaransa cy'abafaransa baciriwe urwo gufa mu ndwi zibiri ziheze abo bari mu bafaransa cumi na babiri bari bafungiwe muri siriya inyuma yo gufatwa n'umuhari w'abarwanyi ushigikiwe na leta z'ubumwe za amerika mu nyuma bahabwa leta ya irake mu kwezi kwa mbere ubufaransa bushikiriza ko buzokora uko bushoboye kose kugira abo bantu ntibanyongwe muri ico gihugu ca irake ibombe yatezwe mu modokare mu gisagara ca azaze muri siriya yaraturitse ryo kuwimana ihitana ubuzima bw'abantu cumi na bane abandi mirongo ibiri barakomereka nk'uko vyashikirijwe n'ishirahamwe ryo muri siriya riharanira agateka ka zinamuntu ababibonye igihe vyaba bavuga ko iyo bombe yaturitse igihe abantu bariko barava mu musigiti inyuma y'amasengesho yo ku mugoroba nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero caturiye congera kiranasambura amadirisha y'imangazine zari hafi yaho igihugu ca leta zimwe za amerika gishikiriza ko gifise ubushake bwo kuganira na irane atakibanje gusabwa mu ntumbero yo kugabanya icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri ariko umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Javaze Zarife yashikirije yaje kuwimana ko atacizere c'ibiganiro abona na leta zunze ubumwe za Amerika
arakoze mugenzi wacu aloyize bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi turamushimiye tubibutse ko turi no kuri site yacu ya interineti aho mushobora kumviriza amakuru aderesi ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri tanzania ibitero by'iterabwoba byabaye mu nkambi z'abarundi bahungiye muri tanzania impunzi zibivuga ku iki umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika james joven yatembereye inkambi ya nduta baramubwira uko bimeze
twebwe n'ukuri impunzi zanduta n'ukuri turageramiwe kandi turageramiwe rwose rwose rwose ahubwo mudutabarize amakungu mudufashe kuko twebwe kweri biragoye biragoye biragoye rwose kuko n'ukuri turi hafi y'igihugu turi hafi y'igihugu kabisa turi hafi y'igihugu hariho abavayo baza ugasanga baraza ugasanga bareku bafashwe n'abapolisi ugasanga bitangiye amahera bagaca babarekura nabo hajya indani ntuzi ico abatwayeyo kweri turageramiwe rwose rwose turageramiwe umutekano w'impunzi kwe ntibifashe neza aje impunzi kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'umutabira mu nkambi y'umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mugobo kubw'umutekano umuke nyene wafatiye ku moko twamaze igihe gito igihe gito dushatu turasubira turahunga kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba bivanye n'uko aha hantu turi kweri nta mutekano uriho na gato twebwe aha ni ukuri turafise ingorane nyinshi kandi izi ngorane ni ukuri turabona ko ziturengeye zirarengeye ku mwana w'umuntu agihema ni ukuri turasabye yuko mwadufasha mukadukurikiranira mukaturabira n'ukuri ibi bintu mukaturabira natwe yuko mwisunze yuko na twebwe turi abana b'abantu mwisunze ko turi abantu bahema kandi bahumeka kandi naho ego turi impunzi mugani si ukuvuga ngo turi impunzi zapfuye cyangwa si ukuvuga ngo turi impunzi zitagihema turahema n'ukuri kandi mu buzima bwa minsi yose ndibaza yuko atacyo twacumuye ku mana na twebwe ko twobikora kimwe gusa rero nanjye nashaka gushikiriza ikibazo kiri ngaha mu nkambi ikibazo kiri ngaha mu nkambi ni uko ino nkambi atamutekano tuyironkeyemo kira muntu wese ari ngaha mu nkambi abona bwije akaganya yabona bukeye akaganya kimwe gusa rero twasaba umutekano mu bantu bari imbere kandi bo turwanya bakatuvugira tukaronka umutekano ko twebwe abantu bari mbwa mu nkambi yanduta novuga ati nta mutekano tugenda dufise nawe uhagaze hehe uhagaze kubwo ku bantu kiriya muntu w'umugabo wese ahari ngaha mu nkambi yanduta turafashwe nabi ukuntu dufashwe nabi si ikindi ni uko baduhimiye baduhaye irondo ariryo turarako ugasanga kiriya muntu wese ahimirizwa kurara irondo uri impunzi wavuye mu gihugu cy'u Burundi uje kurondera ahantu hari umutekano ahantu usaba uburinzi none twagize dushinga ngaha ahubwo aho guhabwa bwa burinzi duhabwa amarondo abapolisi aho kuza kuraba bakanyaruka baca baza haciye nk'amasaha abiri bobo ico baza baza babaza ngo barashizehe bakitorera ibirombora kweri natwe murakwiye kuza mukaturaba murakwiye kuraba ukuntu ngere mwotugenza kubwo umutekano muke dufitiye ngaha mu nkambi mbere twebwe abanyagihugu turafise ubwoba yuko tuzohava dutegwa kabisa murabe ukungene ico mwodukorera kubera turagowe umuntu kweri aragowe turageramiwe kabisa gose mwodutabarize amakungu mudufashe twebwe n'ukuri ku bwacu ntitwoshobora mudufashe ariko mubimudufashijemwo muzaba mugize neza yego ibyo bintu mubidusabiye mubi- mubidusabiye bigakorana na leta ya tanzania na hcr byoba byiza tukava ngaha n'ukuri Mu- imana yawe idufashije kwere kuko ni birebire ni birebire nk'amasoro yari yaravuga ararenze yari ararenze cyane abantu turibwa abantu turicwa tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe duso- usanga dusohoka kuza kurima ngo ni twebwe dutegenda dutekeye ibigwanisho ugasanga tuciye dufatwa n'abajejwe umutekano wa tanzania ngo ni- ya- twebwe twarabajambazi ugasanga abajambazi bo nyabo si bo bafatwa twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa nitwe usanga turiko turahohoterwa kandi ababikora bava mu- bava mu- mu- mu gihugu mu mupaka wo twa- twaje duhunze kandi abo bantu tuzi iyo baba muga twumva saa moya saa kumi na mbiri bamaze kwinjira inkambi kandi n'abapolisi baducunze nta n'ukuntu boza kubitako kuko baza ari igitero gikomeye mudufashije ivyo bintu muba mukoze cane rwose none rero ni ukuri cyo twasaba mwebwe y'uweni mwebwe ababyeyi mugaragaza mukaraba agateka kacu ukuntu mwokagarukira kuko agateka k'impunzi kwe ntikubahirizwe bamwe usanga biciwe inyuma y'inkambi abandi bagiye gufungwa bakanyuruzwa ni benshi bagenda gufungwa kuva ngo umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura bamwe twumva ngo bakorerwa muri ntuzeye mu ruzi rwitwa umuragarazi ngo bagaburirwa ingona sinzi rero yuko ivyo bintu mwe muba mubizi kuba ntaho twahungiye ntaho tw- ntaho twahungiye ntaho twavuye ntaho twaroye sinzi abate- abazize umutekano yuko nabo nyene baba bafisemwo uruhara yuko boza barahungabanya umutekano wo w'abarongo wo bose bajeje kubukingira namwe kweri muturabe muturabire kabisa iyo tu- twohungushe tworetse ayo twohungukiye naho naho nyene amahoro ntiyifashe neza abantu birirwa baricwa n'abahungutse uhungutse bakurara ku mugono bakakwica hariho n'abamaze kudushikira basubiye mu ikambi guhunga kandi kubw'umutekano wabo muke rero turasaba turasaba kweri twebwe impunzi twababaye mudufashe mudufashe kabisa murabe ukuntu mwotwihweza ikintu- ikibazo cacu kije mu ngiro kuko mu burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza leta ya tanzaniya ni ukuri turayisaba nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu itwumvirize ivyacu ukuntu bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kubako bashobore kuyante kuzibona none mwumva nk'uko yatwa- nk'uko batwakiriye badukunda ntibadukunde ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye bako- vyuko vyuko botugwanira ni ukuri tubasavye abadushikira imbere abashikira leta ya tanzaniya bari hejuru mu butegetsi batwakire n'ukuri batunge ubuzima bwacu nk'uko nabo be- batunze ubuzima bwabo kuko ntituri ibikoko turi abantu nk'uko nabo ari abantu batugwanire jewe n'ukuri ikintu asaba cari ico kuko ndavye umwanya ku yundi amasoro aguma avuga ngaha mu nkambi ukiyumvira ko turi ibikoko vy'ibinyamaswa tukaburamo na kimwe ukam- ukeberwa ko turi abantu baje kutugurisha canke n'ukuri nimudutabare muko- mudutabarize n'ukuri leta ya tanzaniya twiyumvire nk'uko ye- yatwiyumviye ikatwakira idutungire ubuzima bwacu
abo rero bari impunzi z'abarundi mu nkambi y'impunzi ya nduta muri tanzania ah, ku bitero bimaze iminsi byumvikana muri iyo kambi tukiri kuri iyo nkuru nyene urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu burundi foske eh, ryasohoye itangazo kuri uyu wa mbere ruvuga ku vyitu- ku vyihutirwa ah, ko vyihutirwa gutabariza abarundi bari muri iryo kambi urwo runani rusigura ko ibitero bimaze iminsi biba muri iyo kambi n'ibigwanisho bihatorwa biteye impungenge cane ikindi urwo runani rusigura caratumye eh, eh, caratumye gutabaza eh, nuko impunzi zifatwa ziriko zirashaka kuja mu bindi bihugu zifungwa nk'abagizi ba nabi mubandikiye mubandikiwe ah, n'iryo shirahamwe eh, kugira batorerwe umuti ico- baterere umuti ico kibazo ni ishirahamwe mpuzamakungu onu leta ya tanzania n'umwanditsi mukuru ajejwe ibibazo by'agatekakazina muntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika turi kumwe na mugenzi wacu eloge burikaneza ku murongo wa telefone yatubwira ibindi byari biri muri urwo rwandiko eloge muri make urwo rwandiko rwavuga rute
egomere oyane muri urwo rwandiko rw'impapuro y'umunani runaniza amashyirahamwe adahanikiriza bya politike mu burundi bwose bwerekana ibintu bitandukanye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mbere kuva nko mu kwa kabiri byerekana ko impunzi z'abarundi zitugarejwe urwo rwandiko rwerekana ko kuva muri uko kwezi kwa gatatu hagati impunzi zirenga mirongo irindwi zafashwe n'inzego z'umutekano za tanzania ziko zigerageza guhungira mu bihugu by'u rwanda hamwe na kenya kubera izo mpunzi zibayeho nabi urwo runani rukavuga ruti ibyo ni ibara kubona abantu bavuga ati turasugerejwe hama tugiye guhungira ahandi bagahita bafatwa nk'inkozi z'ikibi hanyuma kugaruka ku bintu byagiye bivugwa mbere n'ijwi rya amerika ryakoze ko aho hagati mu mpunzi mu makambi impunzi zatanguye kubuzwa kuza hanze y'amakambi kugira ngo zive mu masoko zisangiye n'abatanzaniya aho bita mu ngabo muri giswahili mu nyuma zikemererwa kubaka amasoko imbere mu makambi ariko n'ayo masoko mu nyuma agahava akabomorwa kandundura rero ku bw'igomero rw'amashyirahamwe n'ibyiza bya politike force ni ibigwanisho nko gutorwa mu ikambi ya ndeta harimo amajenerali agera ku mirongo irindwi n'atatu intebe yo mu bwoko bwa mitrailleuses n'ibindi bikoresho bya gisirikare rero ku bwaho bwose bakabona ko ibyo ari ibintu bitegerezwa gutorerwa umuti vuba bwango hiyongeye ko abapfasoni n'abigeme bafatwa ku ngufu iyo bagiye kurondera inkwi cyangwa kurondera utuzi mu migezi hamwe rero n'abakubitwa muri ayo makambi nk'uko fawusi yabyerekanye mu gicapo yatanze kimwe twita taburo mu gifaransa ikerekana ko byagenda kwigirana kuva kubaho mu kwezi kwa kabiri vuba ku bwa force rero bivuga ko ibintu ahanini byagiye kugorana aho abakuru b'ibihugu babiri bahuriye ni ukuvuga umukuru w'igihugu cy'u burundi perezida pierre nkurunziza na mugenzi we wa tanzania john pombe magufuri mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho bahuye basaba impunzi gutahuka kubwa force ibona ko tanzania yaciye yihutira gushaka gucugereza impunzi z'abarundi ngo zitahuke ku nguvu n'ubwo atari byo abo bakuru b'ibihugu bari bavuganye
none kuri iki kibazo cy'ibyo bitero abanyagihugu bariko baridogera ukuntu abapolisi batariko baritaho umutekano wabo leta ya tanzania hari ikirashikiriza hari ikirahinduka kuva ibi bitero bitanguye kuba muri iyo nkambi
ni uko mbere yo gushimangira muri leta tanzania yarikihinduka ahanini yavuze ko n'abarundi bari bateza umutekano muke ibi rero kuba tukavuga ntibishobora kwihanganirwa aho impunzi ataco zigira zahunze ibyo zivuga ko zisugereze mu gihugu niba mu mazu gafatwa nk'abagizi ba nabi ati ahubwo leta ya tanzania n'inzego z'umutekano za tanzania zifata abagizi ba nabi kuko bibahanwe aho gufata abantu b'ibyi bikekwe cyangwa mu kwikuriza ko bimwe bita vote mucere mu rurimi rw'igifaransa hamwe no kurondera ukwikurayo ibi rero nk'uko nanjye tubwiye abategetsi ba tanzaniya bagiye bavuga bati ahubwo hari bamwe muri izo mpunzi abirinda kuba nabo bari mu bashinzwe umutekano muke ibi polisi ikaba rero byamaganye bose ivuga ko ari ibintu atamuntu yabyihanganira ni nako gusa mbere leta ya tanzaniya yuko itegerezwa gufata ikibazo nyine igasaba ubumwe bwa afurika igasaba cyangwa mpuzamakungu ni n'umwandikiye adasanzwe ibibazo by'abasaba ubuhungiro abimukira hamwe n'impunzi ku rwego rw'umugabane wa afurika yuko ikibazo bagihagurukira ikibazo mbere isa n'iyakemura cyangwa isa novuga mbere n'ibisa n'iyakarira gato kuko ivuga iti nimwaramuka mubyirengagije mubyosa n'abagize uruhara mu mari impunzi uko zirabona
urakoze cyane rero kaneza ugerageza uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere hama wongere ukurikiranira hafi iyo nkuru ni iryo kete rironka inyishu muri aya mashyirahamwe yandikiwe urakoze cyane
urakoze nawe biyana
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi no kuri site yacu ya interineti adresi ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turashimiye bagenzi bacu badukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi turabandanya amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuje muri congo impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda iherereye muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo zitangaza ko zifise ikibazo cy'ibarabara ndetse n'ikiraro kigera ku ikaburi iri muri village ya mirongo itanu izo mpunzi zivuga ko iyo umuntu yitavye imana zigenda zikoreye ikiziga kugera uh, kuri iyo kaburi ni inkuru ya mugenzi wacu uh, vedaste ngabo ari aho irusenda izi mpunzi z'abarundi ziba muri site ya rurinda zari zisanzwe zishingura abitabye imana muri gatunguru ya gatatu ahari urugendo rw'iminota mirongo ine n'itanu n'amaguru uvuye mu rurinda zivuga yuko n'ubwo ubuyobozi bw'inkambi bwabashakira irimbi ryo gushinguramo bapfuye hafi y'aho zituye zifite ikibazo cyo kubura uburyo bwo kugeza imirambo ku irimbi kuko nta modokari igera aho bashize iririmbi nduwayo piyeri atuye mu rurinda irimbi iri hafi ariko hagati y'irimbi n'amaviraje kugira abantu bamas- basikane eh, ikiziga ku irimbi hariho ahantu hagize hasatamuwe n'imvovo imvura kubera yari imaze iminsi igwa ari nyinshi eh, hari ahantu himburutse cyane aho hantu harakwiye ikiraro biragora kugira umuntu ajabukaneho amayiti ni ukuvuga biratugora cyane ugasanga abantu barenze kururuka baratoye ikiziga abandi barahaye abandi bigatuma bitugora cyane kandi harashobora no kuba n'isanganya bivanye n'abantu baba basiherekeje icyo kiziga ikiziga tugitwara n'intuze n'amaguru tugenda mu isanda tukagenda tu tugenda duhanahana duhanahana abantu nta modoka ihasiga twe icyo twosaba ni ukuri abantu badukuriye nk'abakuru ba hase cyangwa ba sene bora bakatwubakira ikiraro kugira tujabukane eh, ibiziga bitworoheye cyane yego nimba ari nk'imoto tukifashisha cyangwa imodoka kugira ikadusikaniraho ku irimbi icyo kiziga izi mpunzi zo mu rurinda zituye muri village ya mirongo itatu na gatanu mirongo ine na karindwi mirongo ine n'umunani mirongo ine n'icyenda na mirongo itanu zituye hafi y'aho bashize irimbi muri village ya mirongo itanu zabwijwe igihe amerika yuko usibye kuba bijya bizigora kugeza imirambo ku irimbi no kutagira ikiraro gihuza amavillage ya mirongo itatu na gatanu na mirongo itanu zibangamiwe no kuba zituye hafi y'aho bashize irimbi arashobora kwaduka imyuka mibi eh, bakagira indwara bakarwara ibigwara bi- bi- binyuranye eh, kubera iyo myuka mibi Eh, irimbi ni ukuvuga ni ahantu haba kwa ujya mwanya ba- baca bahita ngo hariho imi- imizimu abadayimoni bashobora kuza barazuka aho hantu kinjira muri za ngo zabo Ica- ya- umuntu a- a- akiri umuntu sawa ariko amaze kuba ikiziga haba hari ikindi kibazo mu bwenge guturana n'irimbi hari ikibazo kuko muri ujya mwanya hashobora kwaduka nyine nk'uko umutama bikubariye ibintu by'imizimu bikinjira mu bana bakiri bato ahantu hari irimbi kenshi hakunze kuba hari haduka imizimu ikinjira muri bajya abana bato bato kuko baba bafise umutwe woroshe Eh, nicyo kibazo twe tubona cyo bakiri hajya ku bw'amahoro samweli umwe mu bapasiteri bo mu nkambi yo mu rusenda aramara impungenge izi mpunzi zituye muri village ya mirongo itanu zisanzwe zidogera gutura hafi y'irimbi akamono batera nuko boshobora guhumuriza cyane cyane abo bose bariko barahahamuka eh, uwapfuye nta kindi gikorwa aba gifise co kuzuka ngo agirire nabi umuntu ariko hariho n'ivyo abantu batizera ibirya bavuga ngo ni imizimu canke imizuka ivyo navyo nibaza yuko hariho amashengero n'abakozi b'imana bazosenga ntaco bizoshobora kubagira eh, mu kwizera kwacu twebwe ntidutinya imizimu y'abapfuye ahubwo imizimu y'abapfuye ntitegezwa kudutinya kuko imbaraga ziba muri twebwe zisumba imbaraga z'abapfuye umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda nibizi faustin avuga yuko iki kibazo cy'impunzi zituye muri site ya rurinda bamaze iminsi bakiganiraho mu nama ngarukakwezi zibahuza n'amashyirahamwe akorera mu rusenda aho babasezeranyije yuko bagiye kubaka ikiraro gihuza village mirongo itatu na gatanu na mirongo itanu hariho ahantu baroseho gushyingura abapfuye ubu gutwarayo eh, ama- umuntu aba yahwereye ni ikibazo biragorana rwose Eh, naho nyene ba- bariko bariga ingene bohubaka ikiraro kandi barabitwemereye umwanya n'umwanya gishobora gutangira kubaka mwamenya yuko izi mpunzi z'abarundi zituye muri site ya rurinda kubera gutura munsi y'umusozi usanga amazi y'imvura n'ay'umugezi wa rusenda ateza isuri hanyuma akonona ibiraro amabarabara ndetse n'amatiyo y'amazi izi mpunzi zari zisanzwe zikoresha mu rurinda vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya dukubitire mu buganda abatari bake bariko barahimbaza imyaka ijana na mirongo itatu n'itanu iheze kuvaho eh, abihaye imana bashika kuri mirongo ine bishwe bitegetswe n'umwami w'ubuganda m- kuva mu gihumbi kimwe majana umunani na mirongo umunani na gatanu kugera muri mirongo umunani n'indwi Ah, kubera rero ko abo bantu banse kumviriza ah, baku- baku- kwamvi- banse kumviriza bakumvira abantu bari bi- bazanye idini ritari iryo bari basanzwe bamenyereye Eh, rero turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu ignatius bahizi hari mu buganda hatubwire ibijyanye n'urwo rubanza ignatius turi kumwe ku murongo
yego ndabumva ego urwo rubanza rutegurwa na bande neza na neza
ubusanzwe abo bihaye imana bari ab'amadini ashatu abakaturika abangirikani n'abayisilamu akaba rero abakaturika n'abangirikani bafashijwe n'ubutegetsi aribo bategura uyu muhango uba buri mwaka kandi ukitabwamo n'aba- n'abe- n'abemera imana benshi kuva mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri afurika ndetse bamwe bakaba bava no hanze ku mugabane wa afurika uko twabwiye umunsi hakaba harimo n'abava ku yindi migabane no mu burayi no muri amerika n'ahandi ariko cyane cyane abo mu bihugu eh, ari bibi na uganda hamwe n'abanyayuganda ubwabo bagenda n'amaguru kumara ukwezi ibyumweru bibiri bava hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bagere ahangaha aho umuhango wabereye ahitwa inamugongo by'umwihariko ariko um, kuko hari hasanzwe haza abantu kuva mu bihugu bidusherereye nko mu rwanda burundi kongo kenya n'ahandi navuga ko abo abo mu rwanda bo batashoboye kuza kubera ibibazo bya politiki biri hagati ya uganda ah, n'u rwanda batashoboye kuza kugira ngo bambuke umupaka baze kubana na bagenzi babo ariko dufite amakuru ko baba- bu- bubahirije umuhango babikoreye mu rwanda ariko abandi bantu basaga amagana arindwi kuva muri congo nabo babujijwe kwinjira mu gihugu kubera ikibazo cy'uburwayi bwa ebola kiri muri congo kugira ngo bidatera hano ibindi bibazo Mm. none abategetsi ba leta nabo nyine baba bitabiriye iryo himbaza ry'uwo munsi mukuru
yego haza abategetsi benshi ab'amadini abapolitike hari abamusenyeri kuva muri za nigeria afurika y'epfo muri za tanzania Ah, ariko mu bategetsi ba politiki twavuga ko hari hariho nka visi perezida wa congo brazzaville ah, hamwe n'abandi bayobozi ah, batandukanye bo mu- ah, mu- muri muri sadak muri south african community n'ahandi Mm. muri make rero biba ari umunsi mukuru w'abakatorika abangirikani n'abayisilamu bose hamwe baba ari abantu benshi cyane
haba hari abantu benshi cyane ku buryo twavuye ko imibare isaga imiliyoni cyane cyane ku ruhande rw'abakaturika kuko niho bitabira benshi cyane Eh, kuko kandi niho abantu baza n'amaguru bava muri za kenya ah, tanzania ah, kongo n'ahandi baza guhimbaza uyu munsi bamara iyo mezi- iminsi myinshi mu nzira baza ariko na n'icyo akababaro hanabayemo bamwe twavuye ko bagize impanuka bava muri kenya bane baga- bagapfa bagatira mu Mm.
nzira kubera impanuka urakoze cyane ariko eh, urakoze cyane ignatius bahizi uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere turabashimiye mwese mwaduteze amatwi hano iyo turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio cumi n'umunani mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye mwese